turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe umufaransa fabien du dube niwe yaraye yegukanye ihiganwa ry'amakinga rya tour du rwanda ryari rimaze iminsi ribera mu rwanda bamwe mu banyarwanda baryitabiriye bavuga ko mu vyatumye badatsinda harimo ukutaronka akanya gakwiye ko kwitegura ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta kompetisiyo nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa umbwire ngo tuzajyana uyu ni muyiza mugisha umwe mu banyarwanda bari bahiganyiwe mu isiganwa ry'amagari tour du rwanda igisirikare ca somaliya gitangaza ko caraye kigandaguye abarwanyi ba al shabab barenga mirongo ine turabigarukako uganda nayo yarungitse izindi ngabo zayo muri congo navyo twabiteguye muri intambara ya israel na hamas israel yafashe ingingo yo kuzibira imfashanyo zose zinjira muri gaza igituma muracumva ahandi hato musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru turahera kuyavugwa mu mutekano ku mugabane wa afurika igisirikare ca somaliya kivuga ko caraye cishe abarwanyi b'aba al shabab barenga mirongo ine ubutumwa igisirikare c'ico gihugu cashishije ku rubuga rwaco rwa x ejo kwa mungu buvuga ko somaliya yivuganye izo ntagondwa biciye mu gikorwa igisirikare cayo cakoze gifatikanije n'abafatanyabikorwa bayo mvamakungu abafatanyabikorwa somaliya ntiyavuze ibihugu bakomokamwo abagandaguwe bagandaguriwe mu karere kitwa kade kari muri leta ya hilshobel dutegura ino nkuru ivunaguye igisirikare ca somaliya nticari bwatangaze ibindi bijanye n'igitero cahitanye abo barwanyi eka n'umurwi wa al shabab ntaco wari bwakivuge ko ino nkuru turaza kwigarukako mu makuru yacu ari imbere ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu y'uburusiya na ukraine umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Keir Starmer ahamagarira abategetsi bo ku mugabane wa buraya kugwiza no gukomeza inguvu za gisirikare mu bihugu vyabo mu ntumbero yo gutuma amahoro agaruka muri ukraine umutekano w'umugabane wa buraya nawo ugakingirwa cane Starmer yabivugiye mu nama yakoresheje ejo kwa mungu mu ntumbero yo kwerekana ko ubwongereza bushigikiye ukraine na perezida wayo Volodymyr Zelensky ubwongereza bwatunganije iyo nama yabereye i Londres inyuma y'uguterana amajambo kwabaye hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump n'uwa Ukraine Zelensky ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye igihe abategetsi bahurira mu ngoro ya perezida wa Amerika i Washington DC umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yavuze ko ku nshuro ya mbere abategetsi ba buraya basanze byari ngombwa ko bahura kugira ngo bavugane ku kibazo batari bwahure naco muri kino kinjana perezida wa ukraine yagiye mu bwongereza aciriye hagati urugendo rwe rwo muri amerika inyuma y'uko guterana amajambo kwabaye hagati yawe na perezida trump hamwe na visi perezida wa amerika jd vance i londres mu bwongereza perezida wa ukraine vladimir zelensky yakiranywe igishika n'abategetsi batandukanye b'i buraya aho baza baramuhobera bamubwira ko bamushigikiye umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza yavuze ko mu ntumbero yo guha icizere c'amahoro ukraine yakoranye kandi ibiganiro na perezida wa amerika donald trump w'ubufaransa emmanuel macron hamwe n'uwa ukraine muri ivyo biganiro abategetsi bemeranije ko bagiye gushiraho umurwi ugizwe n'abava mu bihugu vya buraya uzorimbura ingingo zotuma amahoro agaruka muri ukraine uwo murwi umaze gutunganya izo ngingo uzoheza zishikiriza amerika abategetsi b'ubwongereza n'ubufaransa aha bakavuga ko bagiye kandi kumvisha amerika ko uburusiya budashobora kwemera amasezerano y'amahoro adashigikiwe na amerika hagati aho umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro vya perezida wa amerika mike waltz yabwiye televiziyo nyaamerika cnn ko amerika yipfuza indongozi ya ukraine yotuma haboneka amasezerano y'amahoro arama hagati ya ukraine n'uburusiya ariko ko bitaboneka neza niba zelenski yiteguriye gufata iyo nzira bamwe mu bategetsi ba buraya barimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivunira abansi hamwe otan bavuze ko inyuma yo guterana amajambo kwabaye hagati y'indongozi za amerika na ukraine bashigikiye ukraine kandi bazotera intege president zelenski w'ico gihugu akongera gukorana ibindi biganiro na president wa amerika donald trump bavuze ko bifuza gusukamwo mabisi hagati y'ubutegetsi bwa amerika hamwe n'ubwa ukraine ijwi rya amerika tukivuga ku vy'intambara israel nayo yarayifashe ingingo yo kuzibira imfashanyo n'ibindi vyankenerwa vyose vyinjira muri gaza ivuga ko ari ingingo yafashe mu ntumbero yo kotsa igitutu umurwi wa hamas kugira ngo wemere ko amasezerano y'agahengo k'intambara yasabwe na amerika yinjira mu gice cayo ca kabiri igice ca mbere c'ayo masezerano cari kirimwo ingingo zitegeka korohereza abagira neza gushikana imfashanyo ku bazikeneye mu ntara ya gaza caheze kuwa gatandatu w'indwi iheze vyari bitegekanije ko israel na hamas baca batangura ibiganiro vyo kumvikana ku gice ca kabiri c'ayo masezerano yategekanya agahengwe k'igihe kirekire ni igice cari gutangura ari uko hamas irekuye igice cabo igifise nk'imbohe z'intambara umutegetsi wa israel atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko ingingo yo kuzibira imfashanyo zija muri gaza israel yayifashe iyumvikanye ko na amerika leta ya amerika yamara ntaco irabivugako ku ruhande rwa hamas indongozi z'uwo murwi zavuze ko ingingo ya israel ari igikangisho kinyuranye n'amategeko ije guhonyanga kandi no kubangamira amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi kandi yikwije kugira ngo ifatwe nk'icaha co mu ntambara biruko mu gihe israel yagabishije ko hamas ya- yanse kwemera ko amasezerano ahasanzwe yongerwa ko ikiringo ingaruka zizoba nyinshi kandi itazozitura ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose aba agezweho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adoresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Uganda umuntu wa kabiri yanduye ikiza ca Ebola muri Uganda yitavye Imana ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ryatangaje ano makuru ejo kwa Mungu rivuga ko ryahawe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu nyakwigendera yari akana k'imyaka ine kaguye mu bitaro vyitwa Mulago biri Kampala ku murwa mukuru wa Uganda nivyo bitaro vyonyene biriko vyakira abanduye Ebola muri ico gihugu muri iki gihe abajejwe amagara y'abantu muri Uganda bakavuga ko abamaze kwandura Ebola barimwo babiri imaze guhitana bose hamwe ari icumi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Uganda avuga ko umunani mu basigaye bari mu banduye bose barungitswe iwabo kuko bakize ariko abagera ku majana abiri na mirongo itandatu na batanu bari barahuye n'abo banduye bakiri mu kato kugira ngo niba hari uwanduye ntihagire abandi yandukiza umuntu wa mbere yanduye ebola muri ino nshuro muri uganda yatangajwe mu kwezi kwa mbere k'uno mwaka
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize ku ya kongo igisirikare c'ico gihugu frdc kivuga ko abantu umurwi wa m mirongo ibiri na gatatu wahaye u rwanda ku munsi wa gatandatu uvuga ko ari abarwanyi ba fdlr barwanya ubutegetsi bw'u rwanda ari eh, irementanya n'umukino ugamije gutesha agaciro igisirikare ca kongo abo igisirikare c'u rwanda ceretse abamenyeshamakuru bose hamwe bari mirongo ibiri muri bo harimwo ezekiel gakwerere umusirikare mukuru w'ipete rya general de brigade akaba yahoze ari umukoroneri mu ngabo za kera z'u rwanda uyu mugabo w'imyaka mirongo itandatu n'umwe ku bw'igisirikare c'u rwanda yari amaze imyaka mirongo itatu muri congo itangazo ryasohowe n'igisirikare ca congo ejo kwa mungu rigira riti igikorwa cabaye ni ububisha atakindi bugamije atari ukudutesha agaciro no kuturemeka inkono ishushe ni kandi umwe mu mikenyero ya leta y'u rwanda yo kwisigura ku gituma ingabo zayo ziri mu buseruko bwa congo igisirikare ca congo muri iryo tangazo kibandanya kigira kiti ubutegetsi bw'u rwanda bufise uburambe mu kurementanya bwafashe abarwanyi ba fdlr bamaze igihe mu minwe yabwo bubambika impuzu nshasha z'igisirikare cacu kugira ngo bwemeze ko ari aba fdlr bafatiwe muri congo kwa gatandatu ab'igisirikare c'u rwanda cerekanye bose bari bambaye imyambaro y'igisirikare ca congo u rwanda ntaco ruravuga ku itangazo rya congo u rwanda katari gake rwavuze ko impamvu ruri muri congo ari ahanini uruhigi rw'abarwanyi b'umurwi wa fdlr washinzwe n'abagirizwa kuba inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane tukivuga ku vya congo igisirikare ca uganda ejo kwa mungu catangaje ko carungitse abandi basirikare baco muri congo mu bikorwa vyo gutuza imirwi yitwaje ibirwanisho iri mu bice bitandukanye vy'ico gihugu abasirikare uganda yarungitse yavuze ko bagiye mu gisagara citwa mahagi kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa congo felix kurayige avugira igisirikare ca uganda yabitangarije itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp avuga ko abasirikare ba uganda bamaze kwinjira i mahagi kandi aribo bagenzura ico gisagara igisagara ca mahagi kiri mu ntara ya ituri ihana urubibe na uganda uwo mutegetsi wa uganda avuga ko leta ya congo ariyo yasavye uganda kuyiha abasirikare bafasha mu gukingira umutekano nyuma yaho igenekerezo rya cumi z'ukwezi kwa kabiri guheze abarwanyi ba kodeko bagandaguriye abasivili mirongo itanu n'umwe bo muri ico gisagara nta makuru yandi ajanye n'iki gikorwa felix kurayige avugira igisirikare ca uganda yatangaje abarwanyi bo mu murwi wa kodeko bavuga ko barwanira inyungu zabo mu bwoko bw'abalandu bagwiriyemwo abarimyi bemeza ko babangamiwe n'abo mu bwoko bw'abahema bagwiriyemwo aborozi muri repubulika ya demokarasi ya kongo uganda isanzwe hafise izindi ngabo ziharugwa mu bihumbi zagiyeyo biciye amasezerano yasinywe n'ivyo bihugu bibiri uganda aha ikavuga ko ifise amakenga ko intambara iri muri kongo ishobora gukwiragira mu bindi bice vyegeranye n'ico gihugu mu gihe muri kongo hasanzweyo ingabo z'ibindi bihugu zirimwo iz'uburundi n'iz'u rwanda abahinga bavuga ko bishobora gukwega intambara ikaze nk'iyabaye muri kongo mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani kugera muri bibiri na gatatu aho ibihugu vyinshi vya afurika vyari muri kongo abahitanywe n'iyo ntambara ico gihe baharuwe mu mamiliyoni n'amamiliyoni ingaruka zirimwo ibiza na kigoyi zisonga abayirokotse ejo rya amerika turaguma muri congo mu gisagara ca goma co muri teritwari ya nyiragongo nta muntu asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara mikambi zari nini kurusha izindi nka rusayo ejo rya amerika ryagendeye abari bayirimwo bose barahavuye basubira iwabo ariko hariho bakenya bakiri mu micungararo jimmy shukurane bakomera yabiduteguriye inkambi ya rusayo ni imwe mu zahoze ari nini zo muri teritwari ya nyiragongo mu burasirazuba bwa kongo yari icumbikiye abakuwe mu byabo barenga ibihumbi ijana bari barahunze intambara baturutse muri teritwari za masisi rucuru no mu gice kimwe cya walikale ukigeraho iyi nkambi yabarizwaga muri lokalite ya karambi ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo mbese ku muntu utahazi biragoye ko yamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havugwa umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya kivu ya ruguru mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa mu iyi nkambi ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona moto uteguherekeza bitoroshye tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo bamwe barimo kubaka abandi basana ibibanza byabo mbere y'uko bahubaka bwana tuombe binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye avuga ko cyari gituwemo n'impunzi yabwiye ijwi rya amerika ko kuva aho izi mpunzi zisubiriye iwabo ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana Ah, maisha baada ya wakimbizi kuondoka hapa, sie watu wa huku tunateseka sana. Juu sasa walikuwa huku tulikuwa pata kwa msaada tunapata.
kuva aho impunzi ziviriye ahangaha ubuzima ntabwo bumeze neza ubwo izi nkambi zari ahangaha amashyirahamwe mpuzamahanga yageraga aha bakaduha amazi bakatwubakira n'ibikorwa remezo icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga ariko ubu ngubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze yego hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo akazi kakiboneka impunzi zikiri ahangaha wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane ibintu ubu ngubu bidashoboka na gato kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice bi kirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo Nja kurudia shughuli ma- yani maisha nzuri ikuwe ni hali tu kukuwa abye hali kekuwa abye na vitu yote napasha kuwa sawa ku rundi ruhande bamwe mu baturage ba hano muri grupema ya rusayo bavuga ko ubwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya nyiragongo cyane cyane mu nkengero z'inkambi amani jonas ni umwe muri bo Hapa hali iko bie sagiza iko tu bie paske sie tulikuwa tunaishi jua kupata ka kiazi ubu dushobora kuvuga ko ubuzima ahangaha bumeze neza nubwo atari cyane kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibeye ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva kuko amabandi yose yarazaga akihisha mu nkambi nubwo abantu bamwe batabibonaga ubona ko aho impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse nubwo hakiri imbogamizi ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza nubwo atari cyane kujua njala. Kazi naendelea mzuri paske tu unapata kwetu ka kisorori mimi haiko kawaida.
nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo hari undi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahahoze iyi nkambi ya rusayo umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri mirongo inani n'ebyiri bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwamo imirwano aba banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha bo bagasigara mu nkambi bavuga ko babayeho nabi ifamiye dakeyi ni umuntu wadutije aho baturi bitewe n'uko inkambi za- zasambutse twewe tubura aho twaje uwahunze uturutse he je naturutse aho bitaga ingungu muri famandu ya mbere za remeka za gatoyi iyo hari imirwano rwose niyo mpamvu ntasubirayo bitewe n'uko hariyo imirwano nta nta mutekano guhari ubusanzwe wowe wabaga mu iyihe nkambi nabaga muri rusayo de egistansiyo ingambi twari turimo zagize gusenya natwe niko kugura aho twaje aho tu- twifuza kubonana nari muri rusange eh, bahari abayobozi bahari n'abamapariseri barasaba ubuyobozi bwa m makumyabiri na gatatu buyoboye intara kubafasha gusubira iwabo twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere tw'iwacu twafungurikana neza mbese bakatubohoza nk'uko babohoje ahandi tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha e, haracariho umutekano mukeya bo bazarendu bamwe baracari mu mashamba bihishe mu ndoki no mu, no mu mashamba ubwo turebaga gusubirayo tugasanga nari bimwe na bimwe tuzaba twijanye mu muriro kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa m makumyabiri na gatatu ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi mpunzi bwana oscar balinda umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu yatubwiye ko aza kutuvugisha ahugutse kuva umutwe wa m makumyabiri na gatatu wafata umujyi wa goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za masisi na rucuru wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo ku wa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'intara washyizweho na m makumyabiri na gatatu bwana bahati musanga erasto hamwe n'abo bafatanyije kuyobora yerekeje mu mujyi muto wa sake muri teritwari ya masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho mu butumwa bwe uyu muyobozi yumvikanishije ko m makumyabiri na gatatu idateze kuva mu bice yafashe ahubwo ko izakomeza kurindira umutekano abasivile bari aho imaze kwigarurira n'aho itarabasha kugera ubusanzwe mu mujyi wa goma habarizwagamo inkambi eshatu nini arizo bulengo kimashini na wtm sepake zabarizwaga muri karitsiye ya lac ver muri komine ya goma ndetse n'inkambi ya dgda yabarizwaga muri karitsiye ya mugunga komine ya karisimbi jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandaniriza ku burundi abakenyezi bateshejwe izabo n'ibiza bivuye ku ihindagurika ry'ibihe mu ntara ya bujumbura na rumonge basaba leta y'ico gihugu gukora ibishoboka ikabaronsa uburaro bushemeye abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko ukuba badafise aho bakika umusaya hashemeye biriko birwiza amabi ashingiye ku gitsina bakorerwa inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika iciye ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na Thierrive Ndayishimiye aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo abakunzi b'ijwi rya amerika habashitse muri site gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema hari abafise izipima imetero kwadaratu zitatu abandi zisununuye gato ku buryo hovamwo ivyumba vy'uburaro bw'abana n'abavyeyi ivyo vyumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ibyo ryitwa ko rikingiriye ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse n'akariko arabona ivyo muri kumurakora cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo urimo uriko murakora ntihagire rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira minsi uguma umubwira ngo abana abana cabizana ikibazo kacabizana umubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo abubakanye urabona ntibiborohera twebwe turanasaze ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye erega umubiri uragoye araraba ukugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye akararaba nkaze w'umutama akazi turahangikanye akabona ukuntu ari umuhindukiza umugore bikanga agenda hanze bikandurika muyangeso y'ubusurasutsi aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro umwe mu bimuwe bakugwa muri site gisagara ininahazwe ninete umukenyezi akiri muto w'abana batatu avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango ntushobora kumuwima iminsi ibiri itatu ngo akwihanganire niyamo rero mutacyo atangura kukwimirasiyo ngo yewe wowe uriko uransaba irasiyo jewe ibyo ndagusaba ukabinyima umubano uca utangura kuba nabi umugore nawe uca ujyahe kuri twebwe rero tutarana tunaronka n'ukuntu tutangura kurondera bica bitugora ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo manirama jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri kinyinya ya kabiri muri zone gatumba wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo kubera ahantu hari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zirafise no zitembera nyene hagutse ukaza usanga zanapfuye ushobora kuzishyira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi ushobora kugira ingorane nk'akarero nk'uryama amavu yaha yararanguye inkoko kuwa gatatu aranguye inkoko zitanu ushaka kuwa gatatu nk'ubu hamaze gupfa zibiri kubera zitisanzura aho zirara muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye ku ihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo bivugwa na reniride masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi ryishinze gukingira ibidukikije mu burundi afebu mu mfunyapfunyo umukenyezi ajejwe ibyo byose bizana gufasha umuryango nshaka kuvuga ko ari we arima habaye uruzuba cyangwa umwuzurira w'inzuzi urumva ahomberamo habaye ibyo by'imyuzurira turabye nka tanganyika nyine byagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe ibyo byose bituma umukenyezi agwa ku twana twiwe akabura n'ico abagaburira kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa gabaniro muri komine ya muhuta mu ntara ya rumonge mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashure y'imyuga yo mu gitaza inyuma y'iki ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi atatu yo gukota amazu ku vyerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro muri kino gihe batagira aho barima basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo kapitorine nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba gabaniro akaba yari mu ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba ntituriyunga twabiretse uko kubera twari twaraziganya tugiye gusoroma imyimbari tugashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twashoye umuceri ntawe tuwukura tuwushora nuko nyene twarabihagaritse ico dusaba nuko nyene hoza nk'umuntu adufasha twongera tugasubira mu mashirahamwe twarimwo kare kugira dusubire twiyungunganye nk'uko twari tumeze kare abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije ibyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi muri izo harimo ko abakenyezi n'abigeme basama imbanyi batifuza emerine izoma ajejwe ingo n'imiryango muri site gisagara y'abateshejwe izabo kubera imyuzurira y'imvura hafise icyo asaba leta mu gukinga izo ngaruka icyo dusaba cyane cyane ni uburaro uburaro bwiza bukwiye umwana agire amashambure yabo n'abamama agire amashambure yabo kugira ngo ntituzoronka abana batagira base benshi cyangwa n'indwara zifatiye ku guhuza ibitsina zigwirirane ishami rya oni rijejwe ibibazo by'ubutabazi oka ryerekana ko urubuga rw'amakuru rwaryo ko muri rusange abanyagihugu bateshejwe izabo mu burundi kubera ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe baharurwa hafi mu bihumbi mirongo itanu mu ntango z'ukwezi kwa kane k'umwaka uheze muri abo ibice hafi mirongo itandatu ku ijana bakaba bagizwe n'abakenyezi
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya n'uw'imikino na sport fabien dube umufaransa akinira ekipi ya total energy yo mu faransa niwe yaraye atsinze isiganwa ry'amakinga tour du rwanda 2025 umenyesha amakuru ya transport jean claude munyandinda yarabidukurikiraniye ni mu birori bikonje cyane byabaye kuri iki cyumweru byari bikonje kuko intera ya karindwi ari nayo ya nyuma turu y'u rwanda itakinwa ngo irangire bitewe n'imvura yaguye isiganwa rigeze hagati iyi ntera yagombaga kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa kigali abashinzwe gutegura iri rushanwa bahisemo gufata umwanzuro wo kwirengagiza iyi ntera ya nyuma bagendera ku bipimo by'igiteranyo rusange nyuma y'agace ka gatandatu ibi ni byo byatumye fabien dube yegukana umwanya wa mbere urugendo rw'ibirometero magana arindwi na mirongo itandatu n'icyenda yarukoreshejemo amasaha cumi n'icyenda iminota mirongo itatu itatu n'itanu n'amasegonda cumi n'abiri uwabaye wa kabiri ni henok muruberhan wo mu ikipe y'igihugu ya eritrea naho ku mwanya wa gatatu haje umudage oliver mateyis ukinira ikipe ya bike aid umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni venker masengesho wo mu ikipe y'igihugu timu rwanda warushijwe n'uwa mbere amasegonda mirongo itanu na rimwe ibi bije bishimangira ko bikiri kure nk'ukwezi kugira ngo umukinnyi w'umunyarwanda azashobore gutsindira irushanwa kuva ryajya ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe muri iri siganwa rirangiye hakunze kugaragara inenge mu birebana n'imitegurire mbere na mbere nubwo ujya inama n'ikirere hari benshi mu basesenguzi basanga kuba aka gace ka nyuma ka turu di rwanda kari kashyizwe ku isaha ya saa saba ari ikimenyetso cy'ubushishozi budahagije ngo kuko nta mpamvu ifatika yo gutangiza intera y'isiganwa ku masaha nyuma ya saa sita cyane cyane ko n'iteganyagihe ryari ryagaragaje ko muri aya masaha hateganyijwe imvura ibi biza byiyongera ku kuba n'utundi duce twose twa turu di rwanda y'uyu mwaka twaratangiraga isaa tanu ikindi kitagaragaye neza ni uko ku musozo w'intera zimwe na zimwe hagiye habaho guhuzagurika mu gutangaza amazina y'urutonde rw'abatsinze batsinze ndetse ku ntera ya kigali musanze abantu bategereje igihe cy'iminota ine hataramenyekana uwabaye uwa mbere izindi ntege nke zagiye zigaragara kenshi mu mitegurire y'iri siganwa turu di rwanda ni uko isaha yo gusoza yabaga itandukanye n'isaha yabaga yavuzwe ku buryo hari ubwo hazagamo ikinyuranyo cy'iminota mirongo ine ugereranyije n'igihe cyabaga cyavuzwe mbere ku ruhande rw'u rwanda by'umwihariko umukinnyi moyize mugisha mu ikipe y'igihugu turi mu rwanda yakoze ibara ubwo yifashishaga inzira z'uburiganya mu gace ka gatandatu k'iri siganwa agashaka kunyura mu nzira itemewe y'inkerera mu cyamo uyu musi umusore ufite agace kamwe rukumbi ka turu di rwanda kabiri n'igice kimwe mu bakinnyi b'abanyarwanda nanone yari yakoze agashya mu ntera ya kigali musanze ubwo yahagararaga akava ku igare akajya gusuhuza umugore we n'abana be intera y'uwo munsi itararangira uyu musore moyize mugisha aherutse nyamara gutangaza ko abakinnyi b'u rwanda batagenerwa amarushanwa ahagije mu rwego rwo kwitegura neza turu di rwanda muba munsaba ibyo mutampaye ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta kompetisiyo nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa umbwire ngo tuzajyana ndabizi urabizi neza ko hari iminota ya limiti muri kompetisiyo mo hagati uwo kugira abaze banyaga icyamba ati ukuwemo ubwanjye ndibwiriza kuko mbona ko ndagera kuri arive ya minota abaye inkubisi bamwe mu bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda bafite impungenge ko imikorere irimo kujijinganya ku bategura isiganwa turu di rwanda ishobora kuzisubiramo muri shampiyona y'isi izabera mu rwanda mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze abiri aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo aciye agarukira kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe amajwi n'ibiganiro vyegeranijwe na nadia taha twemeye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya mugira ibihe vyiza ahanje turaza gusubira mu makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba